mandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora mwiriwe inshuti bakunzi n'ikazi mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana ninahazo n'amakuru ngiye kubashikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza kwirindikiza ca virusi ya korona zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize zirimwo ingingo y'igihugu ca tanzania co kutazongera kwakira izindi mpunzi shasha zituruka mu burundi abasanzwe barahungiye muri tanzania basaba ico gihugu kubihanganira mu gihe ivyavuye mu matora mu burundi bitaradadanuka ni ukuri nta mutekano dufise mu mutima kuko umukuru w'igihugu bavuze yatowe bakavuga ko yatowe mu busuma ni ukuvuga rero twebwe n'ubu imitima yasubiye guhagarara kubera ntitubona iyo turimo turaja uwo murundi ari mu bahungiye mu gihugu ca tanzania aha muri amerika guverineri wa leta ya maine janet mills yihananganirije perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ko urugendo ategekanya gukora muri iyo leta ku wa gatanu rushobora guteza imvururu zikomeye hagati aho imyerekano y'abashavujwe n'urupfu rw'umwirabure george floyd irakomeje mu gihugu cose impande zishamiranye muri libiya zemeye gusubira ku meza y'ibiganiro bigamije guhagarika burundu intambara ido n'ido y'aya makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu amakuru tubafitiye hirya nino turayahera ku gitero ca bombe yatezwe mu ibarabara muri afghanistan cahitanye abasivili indwi aloyizo bigirimana ibombe yaturikije ikamyo yarimwo abakozi mu ijoro ryo ku munsi wa mbere mu gisagara ca kan abade mu ntara ya kunduze kiri mu buraruko bw'ico gihugu nta muhari uravyitirira ariko umuvugizi w'iyo ntara esmatula muradi atunga urutoki abatalibani umutegetsi avuga kandi ko babiri muri batandatu bakomeretse baremvye bikomeye ibitero muri afghanistan vyari vyaragabanutse kuva ku itariki ya mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa gatanu igihe abatalibani batangaza agahengwe k'iminsi itatu bahimbaza irangira ry'amafungo ya aid alfitri ejo ku munsi wa mbere umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajijwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo adahengeshanya gusaba ko ibiganiro by'amahoro bitangura yaraganiriye n'abategetsi ba afghanistan barimwo perezida ashraf ghani hamwe n'icegera ciwe ca mbere amra saleh pompeo yabemereye ko amerika izo baba hafi mu kubafasha muri ivyo biganiro bigamije kuzana ituze mu gihugu cabo aha muri amerika guverineri wa leta ya maine ariwe janet mills yihananganirije perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ko urugendo ategekanya gukora muri iyo leta kuwa gatanu rushobora guteza imvururu zikomeye inkuru tubaza mugenzi wacu geoffrey mutagoma mu kiganiro guverineri janet mills uyobora leta ya maine yari yagiranye kuri telefoni na perezida donald trump ntiyaciye ku ruhande yavuze inshuro ebyiri ko ahangayikishijwe cyane n'uko uruzinduko rwa perezida muri iyo leta rushobora guteza umutekano muke cyane muri iki gihe imyigaragambyo yamagana iyicwa ry'abirabura irimbanije mu gihugu hose guverineri mills yongeye kuvugira iby'urwo ruzinduko imbere y'itangazamakuru ashimangira ko badashobora kwizera umutekano mu gihe trump yaba akomeje ibyarwo perezida trump arateganya gusura rumwe mu nganda ebyiri zikomeye ku isi zikora ibikoresho byifashishwa mu gupima indwara ya covid cumi n'icyenda rubarizwa mu mujyi wa guilford muri leta ya maine asubiza amagambo ya guverineri mills perezida trump yavuze ko baza kubyigaho ariko yongeraho ko hari abantu benshi bamutegereje muri urwo ruzinduko mu mujyi wa portland utuwe cyane muri iyi leta ejo hiriwe imyigaragambyo yitabiriwe n'abantu barenga igihumbi bamwe baryama mu mihanda abandi batambagira ibice by'uwo mujyi bamagana imyitwarire y'inzego z'ubutegetsi n'iz'umutekano ku birebana n'ihohoterwa ry'abirabura indi myigaragambyo nk'iyo yabereye mu mujyi wa bango wa gatatu mwituwe cyane muri leta ya maine guverineri janet mills ni umwe mu bakuru ba za leta banenze cyane uburyo perezida trump akomeje kwitwara muri iki kibazo tukivuga ku by'imyerekano y'abashavujwe n'urupfu rw'umwirabure george floyd abaranira agateka kazina muntu muri brezil nabo ejo biriwe mu myerekano nk'iyo oriane itanga ishaka imigwi y'abaharina agatekakazina muri brezil yananiwe no kwihanganira amakuru menshi babandanya kumva y'ubwicanyi bukorwa ku birabure ibyo byaratumye bagira imyiyerekano ejo ku munsi wa mbere aho bifatanyije n'abandi banyagihugu muri amerika mu kwiyamiriza urupfu rwa george floyd mu ndwi iheze uwo mwirabure yari yahagaritswe n'igipolisi yiketswe kuba yakoresheje inoti y'inyiganano igipolisi cya brezil cyakoresheje imyuka ibaba mu maso n'amasasu atica mu komora abantu bari muri iyo myiyerekano mu bumanuko bw'igisagara cya curitiba iryo tana mu mitwe ry'abanyagihugu n'igipolisi ryadutsemwo ubwicanyi igisagara cya curitiba kigizwe n'abirabure hamwe n'ubundi bwoko buvanze bose hamwe bagera ku muriyoni iyo myiyerekano yari yatanguye mu mutekano inyuma yaho abari muri yo batangura kuvuza akamo ko kwiyamiriza amacakubiri n'akandi kagwanya umukuru w'igihugu Jair Bolsonaro bongeye basenyagura inyubakwa zimwe zimwe muri zo hakaba harimwo urugo rwa buramatari w'icyo gisagara ntibiramenyekana niba igipolisi cyarataye muri yompi bamwe mu bari muri iyo myiyerekano ku mugabane wa afurika onu imaze kwemeza ko impande zishamiranye muri libiya zemeye gusubira ku meza y'ibiganiro bigamije guhagarika burundu intambara ni nyuma y'amezi atatu yari aheze ibyo biganiro bihagaze inkuru ya mugenzi wacu aloyize bigirimana aya makuru yatangajwe n'umugwi wa oni muri libiya kuri uyu wa kabiri ni nyuma y'amezi atatu ibyo biganiro byarahagaze oni kandi imenyesha ko ishimishijwe n'aya makuru ariko nta n'umwe muri izo mpande zirwana arabyemeza cyangwa ngo abibeshuze uwo mugwi wa oni muri libiya umenyesha ko ivugururwa ry'ibyo biganiro rishobora gutuma haba agahengo k'intambara kandi ko hashobora kumvikanywa no korohereza abatanga imfashanyo ku banyagihugu abasirikare bashyigikiye generale haftar kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze bariko bararwana kugira bigarurire umugwa mukuru tripoli ugenzurwa n'abasirikare ba leta yemewe na onu intumwa zigizwe n'abasirikare batanu bo ku mpande zishamiranye bari baragiraniye mu kwezi kwa kabiri ibiganiro ariko byaciye bihagarara onu isaba ibihugu bifashe mu mugongo izo mpande zibiri kubahiriza ibyemeranijwe mu nama yabereye mu gisagara cya berlin mu budage mu kwezi kwa mbere icyo gihe abakuru b'ibihugu dutura ku isi basabye inteko z'abanyamahanga zivanga mu bibera muri libiya kubihagarika
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru agezeho hirya no hino ku isi badutorokanirije ndabibutse ko ijwi ry'amerika mukomeje kumva mu kirundi n'ikinyarwanda kuri za fm zitandukanye n'imirongo ya shortwave mushobora no kwiyumva ikibiriraho kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com adrese ya facebook yacu youtube na instagram ni vewa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gihugu cy'u rwanda kivugwamwo iyirukanwa ry'abadiplomate babiri b'ababirigi bari basanzwe bakorera i kigali ku murwa mukuru w'u rwanda ibindi kuri no nkuru tubibaza mugenzi wacu venuste nshimiyimana akora i londres mu bwongereza inkuru irebana n'abadiplomate b'ababirigi xavier fulebukt umujyanama wa mbere na lieutenant colonel bm cedric biliye ushinzwe ibikorwa bya gisirikare yashyizwe ahagaragara kuri uyu wa mbere n'ikinyamakuru le soir cyandikirwa mu bubirigi umunyamakuru wacyo colette brakman niwe wabyanditse yabisobanuriye ijwi ry'amerika
kuva ku itariki ya gatandatu cyangwa iya karindwi bahise bamenyeshwa n'u rwanda ko bakwiye gusubira iwabo ariko ntibyashobotse kubera gahunda ya guma mu rugo ku buryo bashoboye kuhava ku wa gatandatu ushize
minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ububirigi uyu munsi yahuye n'abanyamakuru nk'uko ibikora buri cyumweru abanyamakuru batatu babajije umuvugizi wa minisiteri uko bari abadiplomate bavuye mu rwanda ariko ntiyabasubiza ndetse n'ijwi rya amerika ryavuganye n'umwe mu bavugizi arnaud gerard ariko yanga kugira icyo adutangariza atubwira ko azadusubiza mu mpera z'iki cyumweru ku ruhande rw'u rwanda itangazo ryashyizwe ahagaragara na minisiteri y'ububanyi y'ububanyi n'amahanga riravuga ko bariya badiplomate bahamagajwe n'igihugu cyabo nyuma yo gukoresha igikorwa cyo kwibuka abasirikare b'ababirigi baguye mu rwanda muri mirongo icyenda na kane mbere y'itariki yemewe na leta y'u rwanda kandi batabimenyesheje minisiteri y'ububanyi n'amahanga twumve colette brackman
ubusanzwe kwibuka ababiligi bikorwa ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kane muri iyo mihango amabendera arurutswa ndetse n'abategetsi b'u rwanda bakabyitabira ariko uyu mwaka babishyize ku itariki ya gatandatu itariki ikurura impaka zitemerwa na leta y'u rwanda
itangazo rya minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda rivuga ko nyuma y'uwo muhango leta y'u rwanda yagaragaje ko itabyishimiye leta y'ububirigi ifata icyemezo cyo kubahamagaza ariko umunyamakuru colette hakman avuga ko hashobora kuba hari izindi mpamvu zatumye liyetona colonel brm cedric biriye wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare asubizwa mu gihugu cye La nervosité de Kigali s'explique peut-être, mais c'est une hypothèse, par la prochaine publication d'un rapport de l'ONU.
iriya myitwarire ya kigali yaba iterwa ahanini nibyo ntekereza n'itangazwa ritegerejwe rya raporo ya onu izerekana ko ingabo z'u rwanda zagiye muri kongo mu mezi ashize aho zambara imyambaro y'ingabo za kongo cyangwa se ziri mu bikorwa bya gisirikare bidasanzwe zigahiga abarwanyi b'umutwe wa fdrr ku bwanjye ni raporo iteye impungenge i kigali ku buryo hakwiye kwibazwa niba uriya mudiplomate ushinzwe ibikorwa bya gisirikare ataragize uruhare mu gutanga amakuru yakoreshejwe muri iyo raporo kandi rero byaba bijyanye n'akazi ashinzwe akaba rero yatanze amakuru
ibi colette brackman atekereza yanadutangarije ntaho bigaragara mu itangazo twahawe na leta y'u rwanda mbere y'uko dutangaza iyi nkuru twagerageje kuvugisha umuyobozi mukuru ushinzwe uburayi amerika n'imiryango mpuzamahanga muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ambasaderi guillaume kavaruganda ntiyitaba telefoni yacu iyo ijwi rya amerika ribasha kumubona twari kumubaza niba ibyo colette brackman akeka ko ariyo yaba ariyo ntandaro yo gusezera abadiplomate b'ababiligi byaba bifite ishingiro veniste nshimiyimana ijwi rya amerika londres twerekeze muri uganda aho perezida w'ico gihugu yoweri kaguta museveni yasavye mugenzi we wa sudani y'epfo kugarukana ku murongo abasirikare biwe bagirizwa gutegeka abashoferi batwara imodoka zambukiranya imipaka gutwara ingenzi mu modoka zabo ku nguvu ibindi kuri ino nkuru turayibaza mugenzi wacu ignatius rahizi ari kampala muri uganda umubare w'abamaze kwandura icyorezo cya covid cumi n'icyenda muri uganda uno munsi wageze ku magana ane mirongo umunani n'icyenda kuri abo umubare munini ni w'abatwara imodoka zambukiranya imipaka kandi abenshi baba bavuye mu gihugu cya sudani y'epfo iki kibazo cy'abashoferi bambukira ku mupaka wa eregu mu majyaruguru ya uganda cyatumye museveni ahamagara mugenzi we perezida salva kiir ati ku barwayi amagana ane mirongo itanu na barindwi amagana abiri mirongo irindwi na barindwi ni abashoferi b'ikamyo b'abanyayuganda kandi amagana abiri mirongo itatu na batanu kuri abo ni ababa bagaruka bava muri sudani y'epfo twaje kuvumbura impamvu tuvuganye n'abo bashoferi batubwiye ko iyo bamaze kwambuka bageze muri icyo gihugu igisirikare cyaho kibategeka gutwara abantu bacyo ku ngufu muri izo kamyo navuganye na perezida salva kiir kandi nzi neza ko icyo kibazo yagikemuye ariko kandi numvise ko aba bashoferi basigaye batwara abandi bantu babaha amafaranga menshi kandi uko niko baje bandura uburangare n'umururumba w'amafaranga kuri abo bashoferi ubu niwo urimo kuduteza ibibazo nubwo ikirimo gutera kwiyongera kw'abanduye iyi ndwara muri uganda kimaze kumenyekana ko ari abo bashoferi b'ikamyo zinjira kandi zigatwara ibicuruzwa mu bihugu bitandukanye mu karere kandi abanyagihugu benshi bakaba basaba ko ingendo z'izo modoka zaba zihagaritswe kumara igihe gito kugira ngo uburwayi budasakara nk'uko bimeze mu burayi amerika aziya n'ahandi museveni akomeje kwanga gufata icyo cyemezo ati uganda izahomba miliyari rimwe n'ibihumbi amagana atandatu by'amadolari y'abanyamerika buri mwaka zavaga mu bukerarugendo tuzanagira igihombo gikomeye ku miliyari imwe n'ibihumbi magana atatu aturuka ku banyayuganda bakorera hanze boherezaga mu gihugu kuko ubu benshi ntabwo bagikora no kubera iyo mpamvu ntabwo twahomba kuri urwo ruhande kandi ngo twemere n'ikindi gihombo giturutse ku guhagarika ingendo z'imodoka zambukiranya imipaka zitwara ibicuruzwa byacu nk'ikawa ipamba cayi amata n'ibindi mu masoko yo hanze Museveni kandi ati Uganda ntabwo yafata icyemezo cyo guhagarika imodoka zitwara imizigo ubwayo kuko hari amategeko mpuzamahanga yaba yishe yemerera ibindi bihugu uburenganzira bwo gukoresha ubutaka bwa Uganda bityo ko icyo Uganda ifitiye uburenganzira ari ugushyiraho amabwiriza n'andi mategeko akomeye abadereva b'izo modoka bagomba gukurikiza mu rwego rwo kubungabunga iby'ubuzima kandi akaba ibindi bihugu nabyo bigomba kubahiriza izo nshingano mpuzamahanga hagati aho mu rwego rwo gusubukura imirimo itandukanye mu gihugu perezida museveni yavuze ko imodoka zitwara abagenzi zigiye kongera gutangira gukora guhera ejo bundi tariki enye ariko ko zigomba gutwara mirongo itanu ku ijana by'abagenzi zari zisanzwe zitwara bivuze ko bisi yatwaraga abantu mirongo itandatu izaba yemerewe gutwara mirongo itatu bonyine kugira ngo abagenzi bahane umwanya ukwiye hagati yabo kandi uyirimo wese agategekwa kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki mbere yo kwinjira nyamara ariko izi modoka z'abagenzi hamwe n'iz'abantu ubwabo ntizemerewe gukorera mu burere burenze kuri mirongo enye bwegereye imipaka y'ibihugu by'ibituranyi ngaho ni mu rwego rwo kwirinda abanyamahanga mu bihugu birimo uburwayi bwa korona kwinjira imbere mu gihugu bakoresheje izo modoka ubwo yatangaga andi mabwiriza arimo ajyanye no gufungura ibikorwa by'abaturage n'igihugu perezida museveni yavuze ko bamaze kwitegura bihagije muri ibi bihe byaguma mu rugo akaba ubu igihugu gifite ububasha ku rwego rw'iby'ubuzima bushobora kuvura abarwayi ba korona ibihumbi mirongo enye icyarimwe biramutse bigeze kuri urwo rwego ati guhagarika akazi mu gihugu nuko abantu bakaguma mu rugo byabaye intwari ikomeye yadufashije kuba tugihumeka no kugabanya ubwandu ariko ni intwari igomba gukoreshwa habaye kwigengesera gukomeye kuko ihungabanya ibindi bikorwa byose bituma tubaho kandi tugatera imbere ibishoboka kandi ibyangombwa tumaze kubikora ubwo rero ntabwo twaguma mu rugo mu buzima bwo kudakora ubuziraherezo abanduye magana ane mirongo itanu na barindwi ari nta n'umwe upfuye nyuma y'iminsi mirongo irindwi n'itanu mu rugamba n'iki cyorezo ni akazi gashimishije amaduka manini nini akorera mu mazu magari nayo yemerewe gufungura ariko hakurikijwe amabwiriza akomeye amashuri insengero ibibuga by'indege n'imipaka yo ku butaka byo byategetswe kuba bigifunze kumara indi minsi mirongo itatu n'umwe ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda ayavugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyabandanirize mu burundi aho kuva mu kwezi kwa mbere k'uno mwaka ikigo obert cegeranya amatagisi n'amakori muri ico gihugu cemeza ko kimaze kwegeranya imiriyaridi hafi zibiri n'imiliyoni amajana atandatu mu isekeza catanguje ryo kugwanya urudandazwa rwa magendo elojo irika neza uwo mwimbu ikigo obert cawushizwe ahabona mu kiganiro cyahaye amenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura kuri uyu wa kabiri cariko cerekana ivyo casaruye mw'isekeza ryo kugwanya urudandazwa rwa magendu hamwe no gutuza ruswa kuva mu ntango z'uyu mwaka odasi niyonzima komiseri mukuru wa obert urudandazwa rwo ku mipaka harabonetse abantu bashika amajana indwi na mirongo indwi n'indwi bakorewe amadosiye ajanye n'iyo fraude yo ku mipaka vyatumye ikigo obert cinjiza mu kigega ca leta amafaranga ashika imiliyoni amajana ane na mirongo ine n'ibihumbi amajana umunani na cumi n'amajana atandatu n'ane aho ni ku mezi ane gusa uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ivyo bidangazwa rero ahanini bigizwe n'ibitenge n'amatelefone imitobe iva hanze imivinyu na za nzoga zikaze n'amapikipiki akunda kwinjira mu buryo bwa fraude amatashe yo gutekeramwo hamwe rero n'ukutamenyekanisha ibidandazwa n'uku bikorera hamwe byo mu karere ka kazi k'ubuseruko usanga ibidandazwa iyo byinjiye abantu bamenyekanishije bike cyangwa bakamenyekanisha agaciro gatoyi ugereranije n'agaciro k'ibidandazwa byari bivuye hanze iki gikorwa ikigo cegeranya amakori n'amatagisi kigifashanya n'ibindi bisata harimo iperereza igipolisi abajejwe intwaro ubutungane n'igisirikare urwo runani ruhande y'agahembo gahabwa abanyagihugu baba bareze abatariho amatagisi n'abacisha ibicuruzwa mu kinywabi rurishimirwa na bwana niyonzima tugereranije n'umwaka uheze biraboneka yuko gukorera mu runani byagize akamaro kuko abantu bari bamenyekanishije cyangwa bari bareze bashoboye kuregera ubere mu gice cya mbere cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bashika cumi na batatu ariko gushika uno munsi turafite abantu bashika mirongo ibiri n'umunani batuzaniye amadosiye turi kuturegera abantu bariko baranyuruza amatungo haba mu makori hagati mu gihugu canke ku mupaka urumva yuko kuri amezi atandatu gusa bigwije inshuro zirenga zibiri kuri aya madosiye mirongo ibiri n'umunani harinjiye miliyaridi zibiri n'imiliyoni ijana na mirongo itanu n'imwe n'ibihumbi majana atanu na cumi na kimwe n'amajana abiri na mirongo itanu n'atatu abashoboye kurega kuri ayo madosiye twabahaye k'agaciro kabuto k'ica cumi angana n'imiliyoni ijana na mirongo itandatu n'imwe n'ibihumbi amajana icyenda mirongo itandatu na bitanu n'amajana atatu mirongo irindwi n'icyenda mu gihe ivuga ko bajeje kurwanya igiturire n'urudandazwa rwa magendu bakumakumira mu mifuko yabo aho kujana mu kigega ca leta komiseri mukuru wa robert yemeza ko iyo ngeso yagabanutse cyane tubaza yuko eh, muri iyi minsi cyane cyane muri aya mezi atanu aheze ata mupolisi cyangwa umusirikare iyo yarafashe ibintu cyangwa umuntu mu ntwaro iyo yarasubiye gufata ibintu ngo abigumye ntabishikirize robert kuko hamwe vyomenyekana ko yabigumije nawe nyene bacahanwa co kimwe n'uwagize fraude rero twizera yuko atawuhari ko ntawe turamenye ntawe turumva twizera yuko bose babishikiriza rero ibihano ku bakozi ba obr umukozi wa obr naho yoba atakaje urufaranga rumwe haba muri duwane cyangwa mu makori hagati mu gihugu nk'umwaka rero w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri harirukanye abakozi batanu muri amezi ngahe yonyine muri amezi atanu ahetse abakozi batanu barirukanye umwaka uheze dushyizemo n'umwaka uheze hariho abakozi barenga bane bafunzwe iruhande rwo kwirukanwa twaje tubashikiriza ubutungane barabacira imanza kugira ngo bagarukane babanze bagarukane amafaranga ya nyir'uyu ibicuruzwa vyafashwe hanini vyinjira biciye ku mipaka uburundi buhana n'ibihugu vya tanzania na repubulika ya demokarasi ya kongo hakiyongerako ibizana ni dubayi nk'uko bisigurwa n'ikigo bert eroje urikaneza ijuru rya amerika dutandukira igisata c'impunzi kivugwamwo ingingo ya leta ya tanzania yo kutongera kwakira impunzi z'abarundi zihahungira hambavu y'iyo ngingo tanzania igabisha ko igiye kubandanya ihungura abasigaye mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi inkuru twateguriwe na james jovin akorera muri tanzania ku bw'ijwi rya amerika
umurongozi mukuru w'intara ya kigoma bwana emmanuel maganga niwe yavuze iyo ngingo irimo gufatwa n'igihugu ca tanzania aho yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku mugwa mukuru w'iyo ntara ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere muri ico kiganiro n'abanyamakuru hanini yariko avuga ibijanye no kwirinda umubwira korona hama aca asozera kuri iyo ngingo yo kutozokwakira impunzi zishasha bwana maganga yavuze yuko igihugu ca tanzania kitokwemera kwakira impunzi buri uko amatora abaye mu burundi ngo hari bamwe mu banyagihugu guhunga ari igikorwa cyabo habe amahoro ntihabe amahoro bo ni guhunga gusa Iko huruka ya watu kutegeshea kwamba uchaguzi wowote utakaofanyika kwa matokeo yoyote lazima wakimbilie Tanzania.
hari abantu bafite ingeso yo guhunga buri uko amatora abaye mu burundi abe meza abe mabi bo ni guhungira mu gihugu cya tanzania gusa njye reka ndababwire kandi ndazi yuko banyumva kuri iyi nshuro apana kubera igihugu cyabo bamaze amatora n'amahoro ubwo rero bicare bubake igihugu cyabo kandi nibyatungana neza tuzoganira n'amashyirahamwe araba impunzi kugira duhungure n'abasigaye mu nkambi bose Vizuri wakae kwenye nchi yao, waijenge nchi yao, ili hali ikiendelea hivi ilivyo na hawa waliopo kwetu nao kwa utaratibu ambao tumekubaliana na mashirika ya Umoja wa Mataifa na sisi nchi zetu mbili tutaendelea kuwarudisha.
zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya nduta zo zivuga yuko ata muntu yohunga atakimuhunganye ku bw'iyo mpamvu zisaba leta ya tanzania kubahiriza amategeko araba impunzi ahubwo ibandanye kubafasha kugeza aho bazobona yuko ico bahunze cyaheze babone kuja kubaka igihugu cyabo turimo turasaba leta ya tanzania nayo ubone ko yodufasha ntiduhungure ku nguvu kuko urimo urasubira iyo wavuye icyo wahunze wumva mu mutwe wawe kitarahera ni ingorane ni ukuvuga mu gihe bodufasha bakaturonderera amahoro tugataha mu mahoro twebwe n'ukuri byo bishimwe ku mana ati mugabo ubu ni ukuri nta mutekano dufise mu mutima kuko umukuru w'igihugu bavuze yatowe bakavuga ko yatowe mu busuma ni ukuvuga rero twebwe n'ubu imitima yasubiye guhagarara kubera ntitubona iyo turimo turaja kuko bo nyene batowe n'abatoye turumva ko harimo ibitarimo biragenda neza mugabo kubera turavye abategetsi barimo baratora amatora bakabagize yose bakomeza bayi- bayonona tukaca tubura ico twofata nico tworeka Ne- ico nsaba yuweni na leta ya tanzania bodufata neza kuko si twebwe nabo nyene barabibona ko birimwo ibintu vy'amafuti nyene bitari bimeze neza none rero jewe nico turasaba ko UN yodufa biradufashije ikabiturindiriye aho bazobona amahoro abonetse neza gose nyene nibo nyene nibo bazoza kutubwira ati amahoro yabonetse i Burundi ni mutahe ko twahoze tubabaye UN na Tanzania nyene iratwakira maze kutwakira twarayisavye yuko yobanza ikaturindira tukarindira amatora amatora twarayarindiriye ariko naho twayarindiriye turabona yuko ayo matora ata- atagenze neza nti- ntiyadushimishije twe dusaba yuko n'ubundi bakomeza kudufasha nka kurya batwakiriye ni ukuvuga rero bimaze kugenda uko twararindiriye ikibazo kijyanye n'amatora amatora yarabaye amatora amaze kuba twebwe nk'impunzi twebwe ntitwagiye gutora mugabo twasaba yuko abariyo igikorwa barimo barakora barimo baragikorera twebwe ni ukuvuga rero mu gihe byogenda neza umutware we barimo aratwara akadutwarira neza twashika akazotwakira neza mugabo ibyo bintu twumva by'ubunenge babanje kubikuraho tukamenya yuko byavuyeho atangorane atawanja wangura twese turi abarundi twese twose rimwe aha rero n'ukuri mudufashe UN na leta ya Tanzania mudufashe kugira twebwe mube muraturabira ibyacu mudufashe mudufashe muba mukoze mu bitigiri bitangwa na ACR mu gihugu ca Tanzania hasigayemwo impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi ijana na mirongo itandatu igikorwa co guhungura abiyandikishije ku bushake bwabo carahagaritswe muri iyi minsi Burundi buri mu gikorwa c'amatora hatagize igihinduka ico gikorwa co guhungura impunzi kizobandanya ivy'amatora bimaze gutungana neza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
imbere guhana agahindukira tugaruke ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika aho indwi imwe inyuma y'urupfu rw'umwirabure george floyd abanyagihugu bakomeje imyiyerekano mu gihugu hose batitaye ku mategeko y'umukwabo thomas kamirindi akomeje kudukurikiranira iby'ino dosiye nk'uko ibitangazamakuru byo muri leta zunze ubumwe za amerika binyuranye bibivuga nka televiziyo cnn abayobozi b'imijyi byibura mirongo ine yo mu gihugu hose harimo n'umurwa mukuru w'igihugu washington dc bashyizeho amategeko y'umukwabu abuza abantu gusohoka mu ngo zabo guhera ku mugoroba kugera mu gitondo nyamara ntibyabujije abaturage gukomeza imyigaragambyo hirya no hino mu ijoro ryakeye ku munsi wa karindwi wikurikiranyije nko mu mujyi wa new york imyigaragambyo yaranzwe no kumenagura amazu no gusahura abantu amagana bamaze gutabwa muri yombi mu gihugu hose abapolisi benshi barakomeretse mu mijyi itandukanye barimo bane bakomerekejwe n'amasasu mu mujyi wa st louis muri leta ya missouri mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu imyigaragambyo yakoze no ku banyamakuru barimo bayikoraho akazi kabo umuryango uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru cpj ufite icyicaro gikuru mu mujyi wa new york uvuga ko byibura ijana na mirongo itanu bahohotewe na polisi barimo abakubiswe abakomeretse n'abambitswe amapingu barafungwa amasaha make nyamara baba berekanye neza ko ari abanyamakuru ko rero batari mu myigaragambyo umuryango cpj wemeza ko ari ubwa mbere mu mateka bibaye muri leta zunze ubumwe za amerika wamaganiye kure guhonyanga no guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru imwe mu nkingi z'itegeko nshinga rya amerika urasaba inzego z'ubutegetsi bw'ibanze korohereza abanyamakuru gukora akazi kabo muri ibi bihe by'amategeko y'umukwabo muri leta zabo amahanga nayo ntarebera gusa minisitiri w'intebe wa australia scott morrison yategetse ambasade y'igihugu cye y'i washington dc gukora anketi ku ihohoterwa ry'abanyamakuru babiri bafite ubwenegihugu bwa australia polisi yakubitiye mu kazi kabo mu myigaragambyo yo ku ngoro y'umukuru w'igihugu maison blanche no kureba niba batwara ikirego mu rukiko ubwongereza nabwo bwamaganye ihohoterwa rya polisi y'amerika ku munyamakuru wa bbc mu myigaragambyo y'i washington dc aho amasaha y'umukwabu atangira saa moya y'ijoro kugera saa kumi n'ebyiri mu gitondo uwarenga kuri aya mategeko yafatwa akaburanishwa agakatirwa igihano cyo gufungwa iminsi icumi cyangwa ihazabu y'amadolari magana atatu thomas kamirindi urakenuye ni no kuri we duce dusozerera ano makuru yo kuri uno mugoroba mwari mwateguriwe mwongera mushikirizwa na jewe diana ninahazwe ni amakuru nabashikije ndi muhiri waje mu ntumbero yo gukomeza kwirinda ikiza ca virusi ya korona yakoze edi gwema yaraduhagarikiye co kimwe na fatumari sikarara yegeranije amajwi yacu dushimire kandi na mwebwe mwari muduteze abiri tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimwo murara haryana ahataryana harara umwansi